Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashimtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii waxa bajjii 14 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxa bajjii 7 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Anna Baskaaduu Borodaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee boordii filannoo Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay raammoon biqiltuu midhaanii mancaasu bulchiinsa kibba Itoophiyaa keessatti mul'achuu isaa lakkoofsi namoottan sababa amantii keeniyaa keessatti geggeeffamaa jiruun du'anii dabaluu isaa akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabnaa xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sirafeera kan dursu oduudhaan garas darbina tujube.
Akka mooltaan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tuujubee horaati. Jalqaba torban kanaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay jalatti paartii haaraa ijaaruuf ayyama galmee argachuuf iyyata dhiyaate fudhatama dhabsiisee jira. Boordiin filannoo ibsa wixata kaleessaa baaseen dhaaba siyaasaa naannoo sanaa haaraa hundeessuuf yaalii taasifame keessatti qindeessitoota akka ta'an Gabra Mikaa'el Tasfaayiif kanneen biroon eebila bara 2023 hayyama galmee yeroo fi argachuuf iyyataniiru. Qindeessitoota keessaa tokko Isihaaq Waldaay roobii har'aa VOA'tti akka himanitti murtii boordii filannoo irratti oliyyannoo ni dhiyeeffannaa jedhan. boordichi maqaa yeroo dheeraaf filattoota biratti beekamaa tureen paartii siyaasaa haaraa hundeessuun lammiilee gidduutti burjaajii uuma jechuun gaaffii kana kuffiseera boordichi gaaffii abut akka dhaaba siyaasaatti sadarkaa seera qabeessa ta'een akka deebi'ee galmaa'uuf dhiyeesse kanaan dura fudhatama dhabsiiseera abut gamasaatiin murtiin boordii filannoo kun waliigaltee nagaa piriitooriyaa kabara darbe baatii sadaasaa keessa mallattaa kafaallessu ta'uu ibsee jira jechuudhaan mulugeetaa haasbaa maqaleerraa gabaaseera.
Naannoon bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Koonsoo fi aanaa addaa daraashee keessatti raammoon biqiltuu midhaanii nyaatu oomisha misingaatii fi kanneen biroo irratti miidhaa geggeessaa jiraachuu isaa qonnaan bultoonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Biiroon qotiinsa bulchiinsa naannichaa kilinikii eegumsa biqiltuu arbaa minciitti balaan kun godina konsootii fi keessatti mul'achuu isaa ibsee jira. Hoogganaan kilinikichaa obbo Muluu Alam Marshaa aanaa daraashee keessatti lafa misingaa midhaan irra jiru heektaara 32 irratti raammoon kun mul'achuu isaa himaniiru. Raammoo kana to'achuudhaaf mootummaan waan gargaarsa gahaa taasisaa hin jirree fi jiraattonni akkaataa aadaatiin ofirraa ittisaa jiraachuu isaanii Yoonataan Zabdiyoosii hawaasaarraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenummoo sirna amantaa suukanneessaa ta'e kan keeniyaa keessatti geggeeffamaa jiruun lubbuun namoota darbanii kudha sagal immoo dabalataan argamuun isaa beekameera. Sirna amantii kanaan namoonni jannata seenuu yoo barbaadan beelessanii of ajjeesuu qaba jedhaniiti kan ajajanu bal'ina kanas tuujubeetu nutti hima.
Kibxata darbe. keeniyaa keessatti aangawoonni sirna amantii suukanneessaa jedhameen kan raawwatame reeffatti dabalaa kudha sagal erga arganii booda lakkoofsi namoota du'anii dhibba sadii caalee jira akka aangawoonni jedhanitti kanneen du'an kun miseensota waldaa gaad niws intarnaashinaal jedhamuuf pool makeenziitiin hoogganamuuti makeenziin hordoftoonni isaaf ijoollonni isaanii. yoo of beelessuudhaan du'an utuu dhummi biyya lafaa hin ga'in jannata seenu jechuudhaan ajajee jechuun himatame namoonni dhibba ja'a ta'an ammayyuu hin argamin jiraachuu aangawoonni naannoo beeksisaniiru makeenziin baatii eblaa keessa poolisiitti kan harka kennate yoo ta'u baatii darbe mirga wabiin gadhiisamuu dhorkamee jira hanga yoonaa oliyyannoon dhiyeeffanne jalqaba waggaarra ijoollee lama beelaaf ukkaamsuun ajjeese jedhamuun shakkamee to'annaa jala erga oolee booda boodarra gadhiifamee jira.
Naajeeriyaa keessa bidiruun namoottan cidha dhaqanii deebi'aa jiran feetee turte tokko garagaltee lubbuun namoottan hedduu baduun isaa gabaasameera. Gabaasni kunis bal'inaan itti aanee isin dhiyaata.
Naajeeriyaa gama kaabaa naannoo laga Niijeeritti yaballi tokko garagaluudhaan namoonni dhibba tokko ol du'uun gabaasamee jira. poolisiin kibxata galgala gaazexeessotaaf ibsa kenneen akka jedhetti innaa balaan sun uumame yabalattiin ganama barii kutaa biyya gama dhiyaa gara kuwaaraatti imalaa turte hedduun imaltootaa kutaa dhiyoo jiru cidha niijeer keessatti geggeessame irratti hirmaatanii deebi'aa turan kanneen balaa kanaan du'an keessaa ijoollee hedduun jiraachuu aangawoonni dubbataniiru dubbiimaan poolisii oksaanmii ajaayii akka jedhanitti. yoo xiqqaate balaa kanaan namoonni dhibba tokkoof sadii yoo du'an kanneen dhibba tokko yookaan isaa ol ta'an immoo baraaramaniiru namoonni itti dabalaa du'an yoo ta'e barbaachi itti fufee jiraachuun gabaasameera.
bara 2022 keessa lakkoofsi godaantotaa biyyootan giddugaleessaatii fi baha afrikaa irraa gara awurooppaatti ittuu deemanuu du'anii dabaluu isaa dhaabbanni godaantota addunyaa beeksisee jira irra hedduun godaantota kanaa immoo gara itiyoophiyaa irraa warra deemanii akka ta'anis ibsameera gabaasa kanaafis tujube.
waggaa darbe giddugaleessa bahaaf kaaba afrikaatti erga bara 2017 as lakkoobsi du'a godaantotaa olaanaa ta'ee jira naannichatti karaa lafaaf galaanaatiin godaanuu osoo yaalanii namoonni tilmaamaan 3,800 ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru jechuudhaan asosheetid pirees gabaaseera lakkoobsi kun bara darbe wajjin wal bira qabamee innaa ilaalamu dhibbarraa harka 11n dabaluu kan agarsiisu yoo ta'u addunyaarraa sababaa kanaan kanneen du'an walakkaa ta'uu dhaabbanni godaantota addunyaa beeksiseera. lakkoobsi namoota du'anii haala sodaachisaa ta'e kun nageenyaaf eegumsa godaantotaa mirkaneessuuf tarkaanfiin hatattamaaf tattaaffiin walta'iinsaa akka barbaachisu ibsameera hanqinni ragaa sababa daandiin lafoo murtaa'aa ta'uurraan kan ka'e lakkoobsi namoota du'anii qabatamaan kana caaluu ta'uu akka hin oolillee ibsamee jira yaman keessumaa naannoo waraanaan miidhaman du'a imala lafoon geggeeffamu baay'inaan kan mudate yoo ta'u kunis adda durummaadhaan jeequmsa godaantotaa irratti kan fuulleeffate irraan kan ka'e haalawwan kana keessatti karaa yamaniif saawudii arabiyaa gidduu jirutti yoo xiqqaate lubbuun namoota 795 ka darbeef baay'inaan godaantota itiyoophiyaa irraa dhufan ka keessatti argaman yoo ta'u kunis kaaba yaman bulchiinsa saadii kan finciltoota hutiitiin to'atamee jiru keessatti ta'uun ibsameera.
pireezidaantii yuunaayitid isteetsi duraanii doonaald tiraamp himannaa seera jal'isuu dabalatee yakka federaalaa isaan irratti dhiyaate 37 fi balleessaa hin qabu jechuudhaan haalanii jiru gabaasni kunis bal'inaan kunuuti.
pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi duraanii doonaald tiraamp kibxata kaleessaa mana murtii kutaa filooriidaatti argamutti dhiyaatanii himannaa irratti dhiyaateef balleessaa hin qabu jechuun falman. adda durummaadhaan paartii riippaabilikaanotaaf ka dorgomaa pireezidaantii ta'an tiraamp yakka federaalaa 37 himataman kanneen kunis seeraan ala galmee leeccitee of harkatti qabachuuf murtii haqaa jallisuudha pireezidaantii yuunaayitid isteetsi duraanii isaan jalqabaa kan himannaan federaalaa irratti dhiyaate ta'aniiru boodarras bakka tapha kullee beed ministar niwuujersii irraa haasaa dhageessisaniin har'a seenaa biyya keenyaa keessatti aangootti fayyadamuu baay'ee hamaaf fokkisaa ta'e argineerraa jedhan kan hubatamuu qabuuf nama gaddisiisu pireezidantiin aangoo irra jiru kan malaammaltummaan dhuunfatame mormituu isaa siyaasaa olaanaa irratti himannaa kijibaa dhiheessee jedhan deeggartoonni isaanii dhibbaa lakkaa'aman mana murtii maayaamii bakka tiraamp himannaa yakkaa 37 irratti dhiyaatetti argamanii jiran himannaalee sana keessaa galmee leeccitii dhibba tokko ol kaansaanii kan karoora meeshaa niwukilaraaf ittisaa of keessaa qaban of harkatti qabachuudha fbi'n baatii hagayyaa keessa mana jireenyaa isaanii kutaa filooriidaa mara laagoo jiru keessa argate gorsaan addaa ministirii haqaa jaak smith qorannoo federaalaa kan akka hooggananiif muudaman biyyi keenya olaantummaa seeraaf cichinni qabu addunyaaf fakkeenya ta'a biyya kana keessatti seera tokko qabna innis nama hundarratti hojiirra oolaa jedhan smith yakka ilaalcha saffisaa ta'e barbaadaa akka jiran dubbatanii garuu jalqabuuf ji'oota fudhachuu malaa jedhan tiraamp bara 2024 irra deebiin pireezidantii ta'uuf kan dorgoman yoo ta'u adda durummaan dorgomaa paartii riippaabilikaanotaati uummanni tiraamp himatamuu qabuuf dhiisuu isaanii irratti addaan qoodamee jira.
lakkoofsi namootan walitti bu'iinsaa fi dhiittaa mirga namoomaa biyya isaanii keessatti raawwatuun qe'ee ofiirraa buqqa'anii gara miiliyoonii dhibba tokko ta'uusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira oduun kunis ittaanee dhiyaata.
sababa walitti bu'iinsa ari'atamuu yookaan dhiittaa mirga namaan kan ka'e uummanni miliyoonni dhibba tokkoof miliyoonni kudhan qe'ee ofii dhiisanii baqachuuf dirqamuu isaanii koomishiniin olaanaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa beeksiseera baatee eebilaa qabee sudaan keessaa sababaa wal waraansa kanaan namoonni gara miliyoona lamaa ta'an qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru kunis lakkoofsi kun dabaluuf sababaa ta'ee jira jaarmee baqattoota akka tokkummaa mootummoota kan hoogganan filiippoo giraandee gabaasii waggaa kan unhcr kan bara 2022 roobii har'aatuun maxxanfamiin dura gaazexeessotaaf jeenivaa keessatti ibsa kennaniin kun addunyaa keessaa rakkoosa guddaadha jedhan waggaa darbe qofaa erga wal waraansi addunyaa lammaffaa as namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'uu inni guddichi raashaan weerara yuukireen keessatti geggeessite jalaa kanneen dhiyeessan miliyoona kudha tokkoo ol kanneen ta'an dabalatee namoonni itti dabalaa miliyoonni kudha sagaal qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru baay'ee muraasa qofaatu mata duree oduu ta'u jechuudhaan giraandiin gaazexeessotaaf ibsa kennaniin waraanni sudaan keessatti raawwatame lammiileen biyyootii dhihaa erga gamasii baafamanii booda maxxansaa fuula duraa irratti bahuu dhabee jechuun falmaniiru waldhibdeen riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo itiyoophiyaaf maayinaamaar keessatti uumames bara 2022tti tokko tokkoon biyyoota kanaa keessatti namoota miliyoona tokko ol qe'ee ofiirraa buqqa'uuf sababaa ta'ee jira jedhan akka addunyaatti buqqaatonni harki caalaan isaanii naannoo daangaa biyya ofii keessa jiru isaan keessaa harka sadii keessaa tokko kanneen miliyoona 35 ta'an gara biyyoota birootti baqachuudhaan baqattoota akka ta'an gabaasni unhcr ni mul'isa baqattoonni irra caalaan kan keessummeessaman biyyoota dureeyyii awurooppaa yookaan ameerikaa kaabaa keessa jiraniin osoo hin taane biyyoota galii gadaanaa hanga giddugaleessaa qaban eeshiyaaf afrikaa keessa jiraniin ta'uu giraandiin ibsaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina walwaraansa raashaadhaa fi yuukureen gidduutti taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi kan karoorfatanii hooggantoonni biyyootan afrikaa jaha kanaan gara mooskootii fi keevitti imaluudhaa fi murteessuun isaanii gabaasamee jira dhimma kana irratti gabaasa keet baartileetiin afrikaa kibbaa johannesburg irraa qophaa'e ittaanee isinii dhiyeessina waliin caqasu.
Gareen hooggantoota Afrikaa gara Raashaatii fi Yuukireen deemu. Afrikaa kibbaa dabalatee pirezidaantota Zaambiyaa, Riippaabilikii Koongoo, Masir, Seenagaalii fi Yuugaandaa kan of keessaa qabu yommuu ta'u, pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Saaril Raamafoosaa hoogganaa garee kanaa akka ta'anidha kan gabaasame. Biyyoottan kun wal waraansicha irratti ijjannoo addaatii kan qaban. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti murtoo akka Raashaan Yuukireeniin gallakkiftee baatu gaafatuu fi Raashaa balaaleffatu. isa bara 2022 irratti afrikaan kibbaa ugaandaa fi riippaabilikiin koongoo sagalee hin kennine zaambiyaa fi masirii murticha deeggaranii yemmuu sagalee kennanuu seenegaalii hin hirmaanne dubbii himaan pirezidaantii afrikaa kibbaa veenseent maagweenyaa imalli hooggantoota afrikaa kun akka waan hin oolleetti ibsanii sababa nageenyaatiif jecha garuu gaafa kamiin akka ta'e himuu akka hin barbaanne ibsaniiru.
we are anticipating that quite imminently. a delegation of African heads of states will head to both Ukraine and Russia.
Yeroo dhiyoo keessatti jilli hooggantoota biyyoottan Afrikaa gara Raashiyaa fi Yuukireen akka deeman eegamaa jira.
Afrikaan kibbaa walitti dhufeenya ho'aa Mooskoo waliin qabduu fi biyyoottan lixaatiin qeeqamteetti. Dooniiwwan waraanaa Raashiyaa dhiyeenya kana Afrikaa kibbaa keessatti shaakalli waraanaa taasifame irratti hirmaataniiru. Ji'a darbe immoo Afrikaa kibbaatti. Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi biyyattiin Raashiyaadhaa fi meeshaa waraanaa gargaarteetti jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Meeshaalee waraanaa doonii Zaleedii Arri jedhamtee moggaafamteen buufata doonii keeptaawon irraa dhoksaadhaan gara Raashaatti fe'amuu isaa Afrikaan kibbaa aaltee jirti. Garuu dhimmichi walitti dhufeenya Waashingtenii wajjiniin jiru waan qabbaneessa fakkaata. Seeratumtoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi lammii tokko. Waa'ee Afrikaan kibbaa ammayyuu waliigaltee bu'ii daldalaa biyyoottan lammanii gidduu jirurraa fayyadamaa jiraachuu ishee irratti torban darbe gaaffii kaasanii turan. Waa'ee qoqqobbii kaasuudhaanis biyyattiin karaa diinagdeetiinis adabamuu qabdi jechuudhaan dhiibbaa gochaa jiru. Xiinxalaa Istiifen Guruusdi Inistituutii Dhimmoota Addunyaa Afrikaa Kibbaatti argamurraa akka jedhanitti imalli jiila hooggantootaa kun jijjiirama fiduu danda'a jechuun waan salphaa miti. Yeroo ammaa biyyoottan lamman gidduutti lolli cimaan waan taasifamaa jiruu fi marii nageenyaatii fi waan mijataa akka hin taanes ibsaniiru xiinxalaan kun.
It might be a way to distract from the Lady R scandal about South Africa allegedly arming Russia on a ship that was loaded.
Himannaa Afrikaan kibbaa karaa seeraan alaa Raashiyaadhaaf meeshaa waraanaa kenniteetti jedhuu fi waa'ee citii doonii leedii aar jedhame sana qabbaneessuudhaaf yoo ta'e malee jijjiirama fiduudhaaf waan bakka dhugaa irraa madde natti hin fakkaatu.
Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin sochii hooggantoota Afrikaa kana simataniiru. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dimitirii Kuloobaa torban darbee ibsa karaa toora masariitiitiin kennaniin wantoonni jaarsummaadhaaf dhiyaachuu hin qabne akka jiran hubachiisaniiru.
Yaaliin nagaa kamuu daangaa Yuukireeniin kabajamuu qaba. Daangaa Yuukireen kamiinuu kan Raashiyaadhaaf eeyyamu fudhatama hin qabu. Akkasumas karoorri nageenyaa kamiyyuu gara waldhibiinsicha qabbaneessuutti kan geessu ta'uu hin qabu.
Afrikaa Kibbaa keessatti sirna Appaartaayidii wajjiniin marii taasifame irratti ga'ee guddaa kan taphatan Raamaafoozaan marii nageenyaa taasisuu irratti beekamoodha. Haa ta'u malee dhimma Raashaatii fi Yuukireen irratti Chaayinaa dabalatee karoorri nageenyaa biyyoottan biraatiin yaalame milkaa'uu hin dandeenye. Ergamni hooggantoota Afrikaa kunis bu'a-qabeessa ta'a jedhamee akka hin eegamne xiinxaltoonni ammaanuu ibsaa jiru. Karaa biraatiin mootummaan Afrikaa kibbaa walgahii garee biyyoottan shanii isa biriiksi jedhamee beekamu irratti waan ta'uu qabu yaada akka jirtus gabaasameera. Walgahii magaalaa Johannesburg keessatti taasifamu irratti pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin akka hirmaatan affeeramaniiru. Akka ajaja mana murtii yakka addunyaa ICC irraa ba'een Afrikaan kibbaa Vilaadimiir Puutiniin qabdee hidhuu qabdi. Karaa biraatiin Afrikaan kibbaa seerri mana murtii addunyaa akka fooyya'uu qabu gaafachuudhaaf yaada qabdi gabaasni jedhus ni jira. Afrikaan kibbaa walga'icha jijjiiruu dandeessi jedhamee wanti dubbatamaa jiru akka dhugaa hin taane ibsuun ishees gabaasa kana keessatti ibsameera.
Hayyee amma immoo gara gaanfa Afrikaatti deebina hanqinni deggersaa namootaan walwaraansa Somaaliilaandii keessatti taasifamaa jiru jalaa baqatanii Itoophiyaatti seenanii kuma dhibba tokko ta'anii fi rakkina keessa galchaa jira. Dubartoonni, ijoolleewwan, maanguddoonnii fi namootaan qaamni isaanii miidhamoo ta'e waan bakki jireenya isaanii meeshaawwan waraanaatiin jalaa mancaa'ee fi Itoophiyaatti baqatanii godina Doolloo keessatti qubatanii jiru. Baqattoota kana ilaalchisee gabaasa margaaret baashirii dhaabbata mootummoota gamtooman irraa qindeessite jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Baqattoota Somaaliyaa baatii guraandhala darbeerraa eegalee gara Itoophiyaatti dhiyeessan gargaaruuf gaaffiin erga dhiyaatee ji'a lama booda dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'if michoonni gargaarsa namoomaa kabiroon kan gaafatame doolaara miliyoona dhibba tokkoof miliyoona kudha ja'a keessaa harka lama qofa argataniiru. UNHCR'if michoonni isaa kan gargaarsaa kana jalqabuuf jecha maallaqa jiru gaaffilee ariifachiisaa biroorraa keessa deebi'anii ilaaluuf dursa ka kennan yoo ta'u guyyaa guyyaan namoonni baay'een Itoophiyaa seenuu isaaniitiin hanqinni maallaqaa haaraa mudate kun deebii lafa sanarraa kennamuu qabu akka malee gufachiisaa jira. Magaalaa Laaskaandoo kan Somaalilaand. sochii guddaa keessa turteen waldhabdee fi hookkara mana isaanii keessatti uumameen namoonni kuma dhibba tokkotti tilmaamaman baqataniiru maatiin dubartoonni daa'imman maanguddootaa fi kanneen qaamaa hir'atan dhukaasaa fi dhoo'insa mana isaanii barbadeesse booda nageenya barbaachuuf jecha waan baatanii deemuu danda'an qofa qabatanii godina dooloo kan itiyoophiyaa keessatti godaanuuf dirqaman erga haalli ariifachiisaan akkasii kun mudate booda. dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR'if michoonni isaa deeggarsa mootummaa Itiyoophiyaatiin gargaarsa lubbuu oolchuu dhaqqabsiisan qorichi yookaan dawaan bishaaniif meeshaaleen tajaajila bu'uuraaf oolan kabiroon kiliinikoota naannoo sanaatti geeffamanii hawaasa godaantota keessummeessee fi baqattoota walqixa gargaaruu akka danda'an mirkaneessaniiru qabeenyi naannoo hanqina qabaatus hawaasni isaan simate kan naannoo sana jiran. uummata somaalilaand keessaa buqqa'e harka saddeettamaaf balbala isaanii bananiiru kanneen danda'an maatiiwwan warra itiyoophiyaa waliin ka turan yoo ta'u kaana ammoo muka jala gaaddisa godhachuudhaan buufatan bineensotaan miidhamanii saamichaa fi hokkara saala irratti hundaa'etu isaan mudachaa jira hedduun isaanii bakka dahaannaa nyaataa fi tajaajila fayyaa barbaadu. Baqattoonni Somaalee kuma digdamaa ol ta'an deeggarsa mootummaa Itiyoophiyaa UNHCR fi michoota isaan gara iddoo haaraa mirqaan jedhamutti qubsiifaman. Tajaajilli raabsa bishaanii daahannaa hatattamaa fi kan qulqullina naannoo bakka jirutti geeffaman. Waajirri tajaajila baqattootaa fi kanneen biyya ofitti deebi'anii kan mootummaa Itiyoophiyaa deeggarsa UNHCR irraa argameen tokkoon tokkoon isaanii dhuunfaadhaan galmeessee jira. Garuu qabeenya muraasa jiruun hanqina duraan mul'achaa tureef UNHCR deeggarsa hatattamaa hin argatu taanaan. daafoonsaa baqattootaa fi kanneen isaaniin keessummeessaa jiran balaa guddaa akka irraan hin geenye UNHCR sodaa qaba. Naannoo kanaaf deeggarsa baay'ee barbaachisu fiduu yoo dadhabne muddama gidiraa dhala namaa dabalataaf qarqara geenyee jirraa jedhan Itiyoophiyaatti bakka bu'aan UNHCR Maammaduu Diyaan Baalde.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessan fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii dirree Dimookiraasiiti. Miidiyaan qaamota mootummaa keessaa isa afuraffaadha jedhamee beekamu guddina dimookiraatii keessatti gumaachi inni qabu waan guddaadha. jalqabni miidiyaa afaan oromoo yeroo dhiyoo ta'us miidiyaaleen dhuunfaa afaanichaan hojjetan haala jalqabanii itti fufuu dadhabuu irra jiru gama biraatiin immoo afaanicha giddugaleessa godhachuudhaan miidiyaaleen haaraan as ba'aa jiru kanneen dadhabanii hojii kana dhaabanii fi maaliif dhaabanii itti fufuu dadhabanii warreen amma dhufaa jiran immoo maal fakkaatu waan jedhu irratti mitikkuu fi qaaduu gaazexeessitoota miidiyaalee garaagaraa dubbisee dimokiraasii dirree dimokiraasii keenya har'aatii fi gabaasa ittaanu qopheessee jira waliin dhaqaqasnu.
Guddina dimokiraasii addunyaa kanaa keessatti miidiyaaleen gumaachi isaan qaban olaanaadha. Miidiyaaleen afaan Oromoo fi uummata Oromoo giddugaleessa godhatanii banaman yeroo baay'ee itti fufiinsa dhabuu fi fedhii uummatichi gama odeeffannoon argachuu qabu guutuu dhabuun bifa garaagaraan akka rakkootti ni kaafama. Gaazexeessaa Olaansaa Waaqumaa yeroo ammaa Televiziyoona Oromiyaa Broadcasting Service OBS irraa kan hojjetu rakkoowwan guddina miidiyaa afaan Oromoon hojjetanii haala kanaan ibsa.
Tokkoffaa dhufaatiin isaanii irraa rakkoon siyaasaa Oromoo irra jiru dhiibbaa isaanii irratti godheera jedhee yaada. Rakkoo dinagdee rakkoon dandeettii yookaan immoo ogummaadhaan hoogganamuu dhabuu rakkoowwan gurguddoo miidiyaa Oromoo hudhanii qabanidha jedheetiin yaada.
Rakkoo isaan qaban keessaa rakkoo diinagdee naaf kaasteetii jirta. Diinagdeetiin uummanni maaliif utubuutiin dadhabe? Qabiyyee isaaniitu uummata wajjin waliin madaalu moo? Maa inni rakkoonsa?
Akka nan hubadutti miidiyaaleen kunniin tokkoffaa baay'een isaanii rakkoo keessatti uumamanii warri kaan immoo fedhiidhaaf namootummaatu akkasumatti ittiin yaada isaanii ibsachuudhaaf itti yaadanii itti qophaa'anii waan hojjetan kana gara biizinesiitti yookaan gara dinagdeetti jijjiiruudhaaf godhu otoo hin ta'in yeroo baay'ee akkuma arginu namootuma. Miiruma keessa gaggalanii kan uumantu jiru tokko tokko jechuudha hunda isaanii ta'uu baatu. Inni lammaffaa immoo hubannoon uummataa waa'ee miidiyaa irratti jiru dadhabaadha dheetii yaada uummata keenya biratti. Inni guddaa fi baay'ee cimaan immoo miidiyaalee sababoota adda addaatiin qabiyyee isaanii fooyyessuu dadhabuun sadarkaa uummanni kun gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin akkasuma gama hawaasummaatiin irra ga'e kan madaalu miti jedheetiin yaada.
Gaazexeessituu Caaltuu Tafoo yeroo ammaa Televiziyoona Oromiyaa Niwus Neetwork OMN irraa kan hojjettu madda galii dhabuun miidiyaalee afaan Oromoo akka hin guddanneef yookaan yeroodhaa yerootti akka cufamaniif sababa akka ta'ee fi kanneen biroo yommuu himtu akkas jetti.
Maddi galii miidiyaa sanii guddachuu dhabuu irraa kan ka'e akka rakkoo tokkootti kana kaasuu hin dandeenya. Gama biraatiin immoo miidiyaan tokko gaafa dhaabbatu rakkoo hawaasni keessa jiru gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin jiru san furuudhaaf kan dhaabbatu haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kanatti ilaalamaa jiru miidiyaa tokko fudhanii gandatti galchuu yookaan immoo paartilee siyaasaatti galchuun sunis miidiyaan tokko dhaabbatee tursiinsa akka hin qabaanneefis dhiibbaa qaba jedhee amana akka gaazexeessituu yookaan immoo nama ogummaa miidiyaa keessa jirutti.
Gaazexeessaa Lalisaa Alamuu gaazexeessitoota dhiyeenya miidiyaa haaraa maqaa wiirtuu jedhamuun hundeessanii hojii jalqabaa jiran keessaa tokko. Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan jalqaba qorannoo irratti osoo hin hundaa'in banamuun kufaatiif isaan saaxiluu hima.
Uummanni Oromoo itti fayyadama miidiyaa irratti tokko hanqinni jira jedheetiin amana. Inni lammataa ammoo miidiyaaleen biyya kana seenaa biyyattii keessatti waggaa dhaabbatanii hirkatoodha. Yookaan abbootii qabeenyaatti hirkataa yookaan mootummaatti hirkataa yookaan immoo qaamolee mormituu paartii biyyattiitti hirkataa. Inni tokko miidiyaan gaafa dhaabbatu barbaachisummaan miidiyaa irratti ka uummata irratti hojjetu irratti qorannoon gaggeeffamuu qaba.
Miidiyaaleen fedhii namoota dhuunfaa giddu galeessa godhachuun hundaa'uun akka daandii dheeraa hin imalle isaan taasisuu dubbata. Gaazexeessaa Caalaa Baarakaa yeroo ammaa Addis Miidiyaa Neetworkiif kan hojjetu.
Haalumti hundeeffama isaanii jalqaba irratti ogummaa miidiyaa qorannoo jabaa gadi fageenyaan geggeeffamee ogummaa miidiyaa sanaatiin leenjifamanii haalli qabatamaan biyya keessa jiru ilaallamee xiinxala godhamee miti. Baay'een isaanii kan hundaa'an miidiyaaleen fedhii gaggabaaboo irratti fa'aa warreen hundaa'anii yaadanii hundaa'antu baay'eetu mul'ata.
Miidiyaaleen yeroo hundaa'an namoota ogummaa miidiyaa qabaniin hoogganamuu dhabu akkasumas kanneen gaazexeessaa jedhamanii hojjetan ogummaa miidiyaa dhabuun rakkoo isa biraa ta'uu himti caaltuun.
Ka biraa immoo miidiyaan baay'een gaafa arginu manni dandeettiidhuma kun ofiirraa qofa waan qabuuf gaazexeessaa yeroo ta'aa jirutu jira. Gaazexeessoonni hedduun isaanii ogummaa miidiyaa hin qabanii namni fedhii yookaan immoo dandeettiidhuma kennaa waan qabuuf qofa. Gaazexeessaa ta'ee TV yookaan immoo reediyoo irratti argaa jirra. Kunis immoo miidiyaa gama tokkoon hin miidha jedhee amana.
Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan keessumaa kanneen dhuunfaa bakkaa fi namoota garaa garaan hundeeffaman silaa bakka tokkotti dhufanii humna guddaa tokko uumuu yoo danda'an gaariidhaa fi lakkii ammayyuu Oromoon akka baay'inaa fi bal'ina isaatti miidiyaan baay'een isa barbaachisa yaadota jedhan irratti olaansaaf yommuu ibsan.
Miidiyaaleen bittimanii olii gadi namni hundumtuu asumatti dhadhaabuun sirrii miti jedheetti yaada. Gar tokkotti dhufanii humna godhatanii otoo hojjetanii sirriin inni wayyaa qabu ammatti jedheetti yaada. Baay'inni miidiyaa dhuguma baay'ina uummata Oromoo wajjin kan walgitu miti. Ta'us garuu guddinni siyaas-dinagdee uummanni kun har'a irra jiru immoo baay'ina isaa caala. Qabiyyee uummata kana gara fuulduraatti ceesisu kan waan haaraa fidee dhufu barbaadaa jiru. Akkuma jalqaba siin jedhee qabiyyeen miidiyaaleen amma qaban yookaan immoo kan wanti isaan tamsaasanii harki caalaansaa wal fakkaata. Olmoosii tokkodha jechuun ni danda'ama. Maqaallee maqaa sagantaa dabarsanii illee iddootti walirraa qooddatantu jira jechuudha. Qabiyyee wal fakkaachuu dhiisii maqumti wal fakkaatullee miidiyaa adda addaa irra iddootti jirutu jira jechuudha.
Keessummoota koo Caaltuu Tafoo OMN irraa Lalisaa Alamuu Miidiyaa Wiirtuu irraa Caalaa Barakaa Addis Miidiyaa Neetwork irraa Olaansaa Waaqumaa OBS irraa guddaan isin galateeffadha. An Mitikkuu Fiqaaduuti.
hayyee sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qabu asirraan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voa afaan oromoo daatkoom jedhaan nu ergaa karaa miidiyaalee hawaasaa keenyaatiin nu arguu dandeessu waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deemnutti immoo bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.